rwanda nyakubiriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo muti twabateguriye iki nk'uko vyama misi yose kwa mungu mu gatondo amakuru yacu turaza kuyahera ku yagezeho yo mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma aheza kurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo inyuma y'ikiganiro ejo turaza kubashikiriza ikiganiro dusangira ijambo mube hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire ikibacika muri ibi vyose tubararikiye gukurikirana amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu c'uburundi aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwemeza ko ingwara y'ubugaru ari bw'ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndanse muri ico gihugu raporo nshasha yerekana ko ku mwaka havuka abana bagera ku majana atanu na mirongo itanu bafise ubwo bumuga bufata ibirenge abanyagihugu basabwa kwihutira gutwara abana bafise ubwo bumuga kwa muganga kugira ngo babagwe ku buntu inkuru turazumenyesha amakuru wacu ari kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru abaganga bavuga ko ubumuga bw'ubugaru buvugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanywe kwa muganga hakiri kare atararenza imyaka ibiri itariki zitatu ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ngwara ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu oms risigura ko ari akaryo ko gutera akamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga muri iyo ntumbero radisilas butoyi ajije umugambi w'igihugu wo kurwanya iyo ndwara yasiguriye abamenyeshamakuru i bujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa ubugaru n'ubumuga mvukanwa bufata ibirenge bugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana hanyuma bigaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazoshobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda ubwo bumuga gushika ubu nta kinini gihari twavuga kibutera ariko kenshi icyo tumaze kubona ni uko uva ku karonda ni ukuvuga yo mu muryango umubyeyi umwe cyangwa bose bavukanye ubwo bumuga tuba dufise amahirwe y'uko mu rubyaro rwabo hashobora kuzabonekamo umwana tuba twari twifuza y'uko aza akivutse ariko yakerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga naho yoba yatangiye gutambuka ntaba aramenya amagufa n'amakonyero niba birakongatara ni nk'igiti mu kirundi baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito kwa muganga nta na kimwe bariha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu burundi raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abana barenga ibihumbi bine bamaze kuvugwa bagakira ku kwezi ibigo icenda biri mu gihugu bivura iyo ngwara byakira abana bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu ni mu gihe ku mwaka havuka abana bafise ubwo bumuga hafi amajana atandatu kubo baba bacibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi umugambi w'igihugu ujejwe kuyigwanya urafise ico ubabwira akaba twotera abavyeyi nuko ubumuga bw'ubugaru si uburozi si umuvumo n'abandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuva kuri bisigo umuvyeyi yatambutse n'iki ni ukuvuga ibintazi abo rero batabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaru hariya kandi murumva ko bibabaje kuko umwana babuze ubufasha na cane cane buhari ariko ni ubumuga bushobora kuba buriho nk'uko uwundi mwana ashobora kuvugana ubumuga bwo aribwo bwose ntihazogire abantu bababesha canke babahenda ngo bazobasengera canke ngo babashire mu bwato canke ngo babacishe mu sekuru ngo akire canke ngo bamubashire ku tundi utundi tugenegene two mu miryango ngo akire iyo atavuwe aramugara ni babandi twama tubona iyo turiko turatembera muri ville canke hehe usanga umuntu agenda agenda ku majisho y'ikirenge ujya no kuvuga ni ubumuga butavuwe ibigo bivura indwara y'ubugaru biri mu ntara za kirundo muyinga rugigi makamba gitega ngozi cibitoke bujumbura na rumonge umugambi wo kuvura iyo ndwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakunguru kristu hope works ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana ubumuga mu gihugu pyeklaven nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tukivuga ku y'uburundi abafise amashure yigisha imyuga muri ico gihugu bemeza ko ibitigiri vy'abana b'abakobwa bahurumbira imyuga bikiri hasi cane abigeme bahisemo kwiga imyuga nabo bakavuga ko bacibwa intege n'abataratahura akamaro ko kwiga imyuga ku mashuri naho ntibafatwe nka bagenzi babo b'abahungu iyo hageze ko bashira mu ngiro ivyo biga ibindi kuri no nkuru na Thierrive ndayishimiye akweje ujya Amerika i Kigali mu Rwanda nk'ibisata bya mekanike otomobile nk'ibyo kubaka usanga ibitira ari bikeyi ibyo rero biva ku mico bwaba bw'abata umukobwa ntiyoja munsi y'imodoka ntiyo kwambara ipantaro ngo yurire uwo ni umwe mu barongoye ishure ryigisha imyuga mu gisagara ca Bujumbura yabwije ujya Amerika ko naho bitakimeze nko hambere hahise abakobwa batarijukira kwiga imyuga bitewe n'imico y'ikirundi abakobwa bacu n'uje avyiyumvamo ingorane agira ni za ngorane z'imico mico kama ashitse kuri tera ashaka kuvuga ati uyu ni umukobwa iki ntiyo gishobora bamwe mu bakobwa bafashe ya mbere mu kuja kwiga imyuga babwiye ijwi ry'amerika ko bishimira cyane kwiga ayo mashuri ariko bagacibwa intege no mu kibano bavuga ko nta mukobwa wiga bene ibyo hariho nyine abakobwa nabona baca ku mateleviziyo biga ibintu byo kubaka bagenda ku mashantiye nyine ndumva ndaryohewe nkabona ingene bakora amazi ingene bacapa amaplan y'amazu nca ndaza kubyiga si umuntu uwo ari we wese wibwira ngo uriga batima poromberi aca kugaya ngo kubera iki wagiye kwiga ibi bintu wari wabuze ibindi wokwiga ko kujya kwiga bijya bintu ubwo bugaca usanga si wagiye kuvyiga ubishaka mbwa abantu bo babibona umengo ni birofa nyene urimwo mu kibano nyene vyaragoranye uretse no muhira barangwanije ku buryo bampamagarira n'umuntu nyene ngo aze kumpanura kugira ndabivemo campitamo kwiga batima plomberi bakubwira ati none nka wewe uzurira hejuru ku nzu uri umukobwa yaba atari umuntu nyene wabigiyemo bikunze urabadekuraje nk'aha muri poze usanga nyene baza ngo n'abariya bakobwa ngo bariko bariga ivyo ngo bizobashikana hehe abo bana b'abakobwa babandanya bavuga ko no mu mashuri biga ko bagisigazwa inyuma iyo hageze gushira mu bikorwa ibijanye n'ibyo biga umva biragorana ingene turonka amashanti ingene tugenda ku matere turashobora kugenda ego tukagenda tuvuga tugiye kuvyiga mugabo ugaca usanga nyene biragoye nkaho twiga ugasanga ntibadukurikiranye neza ntitumenye neza uko tubishaka tuvuga tuko tugiye kwiga usanga tubaye abayede turiko dusomba amatafari nk'uko bitari bikwiye kandi twari gukwiye nyene kuja hejuru nyene tukubaka natwe tukabimenya kandi natwe turiko twiga kugira dutere imbere tuve mu buyede tuje mu gifundi turenge n'ubuenjiniyeri byiza bareka kubyiyumvira kuko twese turashoboye nta kazi k'umuhungu nta kazi k'umukobwa ubundi ico uzoba si umuntu akikurabira wewe nyene ico uzoba ejo ni wowe ucigira je nk'ahantu nakoreye stage n'ubu bagoma bampamagara nkababwira ati ndi kw'ishuri urumva rero naho nzova ngaha ndafise ahantu hari akazi umwe mu bafise ishure ryigisha imyuga mu ntara ya bururi nawe yabwiye ijwi ry'amerika ko mu bice bya ruguru hoho abakobwa ari bake cane bijukira kwiga imyuga muri rusange ibintu by'imyuga ntibabijumbira cyane abantu ba ruguru ibisata bisanzwe bihari n'ubururu ni section batima byo kubaka no kubaza hanyuma na section mekanike otomobile ibyo navyo urumva n'ibisata bisaba inguvu usanga bijamwo cyane cyane abahungu ya nta mukobwa arimwo vraiment abo bose bakira abanyeshuri baje kwiga imyuga baba abahungu canke abakobwa bavuga ko umwana w'umukobwa agira ishaka cane ryo kumenya imyuga no mu manota bikibonekeza bagasaba ko bokwitabwaho mu gihe cyo kwimenyereza umwuga ntibafatwe nk'abadashoboye biva ku ishaka ubishaka aravyiga nta vy'umuhungu cyangwa umukobwa ubishaka arabigira kandi akabimenya pourtant barashoboye yego ivyo umuhungu ashoboye nabo barabishoboye vraiment nko turabazishije amarezita bazanana bazana bafite amarezita meza no kuvuga ko babiyadabuka ku matera ariko twasanze yuko abamekanisiye ari abakobwa b'abamekanisiye babishoboye duciye n'ubwenge turabye amanota bafise hama ugaca usanga umukobwa ashitse kuri tere ashitse ku rubuga atanguye gusuzugurwa n'abamukoresha bibaza ngo ntabishoboye ikindi naco dusaba dusaba ababakoresha ko bobarabira ku bikorwa bariko barakora apana kumuraba kuba ari umukobwa gusa guca uvuga ngo ibi ntavyashoboye kuko umukobwa arashoboye muri kino gihe mu bisata bitandukanye nk'ubwubatsi gutunganya amazi gukora imodoka n'ibindi henshi usanga harimo umukobwa umwe gushika kuri batatu mu gihe abahungu baba bashika mu majana arenga ahibonekeza abarenga kuri abo ni nko mu gisata ca informatike na electricite nk'uko abarongoye ayo mashure yigisha imyuga babivuga mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimirije urwaruka muri rusange kwijukira kwiga amashure y'imyuga kuko ariryo terambere rigezweho ry'igihugu ndetse kandi umwuga ukanatunga nyenewo iyo awize neza Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro vyacu tubibandanirize ku kiganiro c'urwaruka mu Rwanda ejo.
amahoro y'imana bane namwe mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda z'ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda aho muherereye hose tubahaye ikaze mu kiganiro mugiye kubanamo nanjye umukunzi ani sabine ndetse na mugenzi wanjye uyisabye christine reka kandi tunababwire ko nigena roje ahagarariye iki kiganiro mu gihe mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro cya none turagaruka ku ki kirisiti ni ingingo imaze iminsi ishyirwa mu majwi ijyanye n'ubwiyongere bw'agahinda gakabije ariko by'umwihariko mu rubyiruko aho rero uyu munsi turaza kungurana ibitekerezo ku bwiyongere bw'aka gahinda gakabije ariko by'umwihariko mu rubyiruko ubundi agahinda gakabije ni iki ibimenyetso ni ibihe ese kakirindwa gute hagati aho namwe mbibutse ko mugira uruhare muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo byanyu yego si nibyo gusa rero kuko bakunze ibikinamico ngira nkugire uyu munsi turaza kumva agace ka gatatu k'iyi kinamico nimujye kure tubahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none rero nk'uko twahoze tubibabwira turagaruka ku bwiyongere bw'agahinda gakabije mu rubyiruko ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bwerekanye ko mu rwanda abantu bari ku ijanisha rya makumyabiri n'ibice bitanu bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe muri bo rero abafite ikibazo cy'agahinda gakabije bagendana n'ibimenyetso byo gushaka kwiyahura kwiyanga kumva umuntu yarataye agaciro muri we bikaba biri ku rwego rwa cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana ni mu gihe rero raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ya bibiri na makumyabiri na rimwe yo igaragaza ko nibura buri mwaka abantu ibihumbi magana arindwi irindwi icwa n'agahinda gakabije cyangwa se depresiyo mu ndimi z'amahanga dukomeje kandi ubushakashatsi buheruka gukorwa bwakozwe n'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc muri bibiri na makumyabiri na rimwe bwagaragaje ko makumyabiri na gatatu n'igice kimwe ku ijana by'urubyiruko rwo mu rwanda rwibasiwe bikomeye n'agahinda gakabije kandi rwanabaswe n'inzoga ubu bushakashatsi bwakorewe ku rubyiruko ibihumbi umunani magana atanu mirongo itanu na batanu rufite hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itatu rwo hirya no hino mu gihugu bwerekanye ko ibi ibibazo byiganje cyane mu b'igitsina gabo abatuye mu bice by'icyaro abatarize ndetse n'abantu bakennye kumva ufite agahinda kenshi cyangwa wigunze ni ibintu bisanzwe mu buzima cyane ko umuntu adashobora kubura ibimuhungabanya cyangwa se ibimubabaza urugero se kubura uwo ukunda kugira ibibazo bitandukanye mu buzima cyangwa se guhomba ikindi kintu wakundaga cyane gusa ariko nanone hari igihe bigera bigatangira kuba byinshi cyane kandi ukamara igihe kirekire ufite agahinda kenshi no kumva uri wenyine ntacyo umaze ibi rero bishobora kuba indwara y'agahinda gakabije iyi ndwara rero ituma ubuzima bwawe busanzwe bugenda nabi ndetse si n'ibyo gusa bikaba bishobora no kuba byatera n'ibindi bibazo bikomeye yego nibyo ingaruka ziba nyinshi harimo no kuba umuntu yakiyambura ubuzima cyangwa se bikanavamo kwishora mu biyobyabwenge yewe bikanavamo indwara zikomeye zo mu mutwe dore ko nazo ziba mu bwoko bwinshi sabi karameri hari ubuhamya amperutse kumva kagira inkuru bw'umwana w'umukobwa avuga ukuntu yakuze abwirwa ko ari mubi yewe biza no kugera mu kazi agiye gusaba akazi umuntu aramureba aramwitegereza aramubwira ngo nta kazi kawe gahari mu by'ukuri asobanura ibikomere yagiye ahura nabyo bitewe n'izo mpamvu zo gukura abwirwa ko ari mubi kugeza n'aho ubwe nawe yatangiye kwiheba nawe yumva ko ari mubi kuko hari iby'abantu bamubwira akenshi buriya muri sosiyete dukunda kubwira abandi ibibakomeretsa kandi rwose ntabwo ari byiza reka nta muntu mubona abaho yego bibaho cyane ko rwose umuntu abwirwa ko ari mubi ugasanga bimuteye agahinda gakabije n'uwagerageje kuganiriza muri sosiyete ugasanga ntamuha umwanya ngo abe yanamwumva ngo amutege amatwi ngira ngo n'abadukurikiye bafite impamvu bumva sosiyete itarakira neza umuntu utinyuka kuvuga ikibazo cye cyangwa se agahinda ke namwe mwagira uruhare muri iki kiganiro mutubwira ese mubona hakorwa iki ngo sosiyete yumve ko ikwiriye gutega amatwi uwagize ikibazo bitaragera aho bimutera kugira agahinda gakabije mu gihe rero muri kutwandikira reka twumve ibitekerezo bya bamwe mu baturage bo mu karere ka gicumbi icyo basanga ari imbarutso y'uko urubyiruko ruhitamo kuruca bakarumira aho gusohora cyangwa se kugira uwo baganiriza ibibazo bafite reka tubumve turagaruka mu kanya nyine burya umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo umenye ko agifite burya umuntu atoboye ikintu akakivuga ngo urasa indwara arayikira mwabashe kumenya ko imurimo mwamuganiza ikaba yamuvamo kugira ibibazo byinshi ukabura uwo ubitura cyangwa se ukaba ufite nk'ababyeyi nabo wajya kubibatura ukabona ntibari kukumva n'undi muntu wese ubiganije ukabona ntari kukumva nacyo cyagutera intimba yo kuziyahura aho kugira ngo mitemo umuntu nabibwira bitewe n'ukuntu abantu batagira ibanga njye nabyigumanira nkazajya mbigendana impamvu urubyiruko kenshi na kenshi ruhitamo kwicecekera hari igihe ahanini aba yabuze uwo yakwisanzuraho ngo amubwire icyo kibazo cyiwe cyangwa se nanone ugasanga ababana nabo abamuba hafi nabo ugasanga batamwitayeho nta cyizere abafitiye icya mbere ngira ngo ni ukuba nta byiringiro by'ejo hazaza bafite icya kabiri ni ukwibaza ngo mbese twabisohokamo gute iyo abonye rero nta gisubizo afite biramugora bya bibazo barimo bibatera kwigunga no kwiheba ndetse bakajya kubikemuza ibiyobyabwenge ugasanga yagenda abibwira abandi bose bikaba byagutera ikibazo bitewe n'ukuntu yagiye abivuga
igituma urubyiruko rw'ubu bashobora guhura n'ibintu bibatera agahinda cyangwa bibakomerekeje bagahitamo kwicecekera rimwe bikaba byabaviramo n'ibindi bibazo nko kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa kwiyahura ni uko akenshi batarimo kubona abantu babaha umwanya kugira ngo babatege amatwi tuvuye nko mu rugo kenshi ababyeyi urasanga tudafite umwanya wo guha abana bacu tugashaka umwanya wo kubashakira ibiryo bakeneye za minerivare uburyo bajya ku ishuri mu mamodoka imyambaro ariko ntitubahe umwanya ngo tubatege amatwi nta cyizere ruba rwifitiye nta nubwo aba yumva ko wowe agiye kubibwira hari icyo wamufasha bagira gutinya ariko yatinyutse kukubwira ibibazo afite nawe ukoresha ibishoboka byose ukamuhumuriza ukamwereka ko ikibazo n'umuti atari ukwigunga abatekereza nabibwira buri umwe wese ntaramwumva agahitamo kwicecekera ushobora kubona umuntu aseka ariko yarashize mu mutima ugasanga ngewe agahinda kanjye ntazi ubwanjye kujya kukabwira undi muntu akanseka cyangwa akanjinora ugasanga aho kugira ngo njye gutigiye ku muntu ngomba kugaherana ahubwo nkazashaka ikindi gisubizo kuko hari igihe uba ubwira aba afite ibirenze ibyaha cyangwa akakwereka ko wowe uri guteta cyangwa uri gukina n'ubuzima reka dushimire aba baturage baganiye na honore reka twakire christela atugeze ubutumwa mwatwandikiye kuri iyi ngingo turagaruka mu kanya ikaze cyane christela murakoze ku mikazi rero hari ibitekerezo abadukurikiye bamaze kudusangiza kuri iyi ngingo ya none twihuse tuyizere seti uherereye mu karere ka huye yagize ati biragoye ko urubyiruko rwagaragaza agahinda ku bantu bagize sosiyete cyane cyane mu rungano kuko babaha inkwenene ati rero icyakorwa ni uko urubyiruko rukwiye gutera intambwe rukaganiriza abasheshe akanguhe bakabatega amatwi bakaba babagira n'inama dukomeza sinamenye fiston yagize ati agahinda gakabije mu rubyiruko karahari kandi biterwa n'ubushomeri cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ati ikindi urubyiruko ruracyitinya mu kuvuga ibibazo rufite ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira bagenzi banjye basubirana ijambo bagakomeza n'ikiganiro urakoze cyane christela ndetse n'abakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo mu gukomeza n'ikiganiro rero nk'uko twabikomojeho dutangira turaza no gusobanukirwa ubundi agahinda gakabije ni iki ese ibimenyetso byako ni ibihe ese nka sosiyete ni iki dukwiriye gukora dufasha wa muntu wagize agahinda gakabije madamu amina nyiranteziryayo ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imyitwarire ya muntu avuga ko indwara y'agahinda gakabije yugarije benshi biganjemo urubyiruko muri iki gihe iterwa n'impamvu zinyuranye ariko nanone ngo hari icyakorwa reka ibindi tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu marie claire isingizwe iyi ndwara y'agahinda gakabije ntabwo wayisobanura mu ijambo rimwe ahubwo binajyana n'ibimenyetso umuntu agaragaza Ah, ibimenyetso navuga by'ibanze bigaragaza agahinda gakabije hari ukumva umuntu yihebye kumva nta cyizere cy'ejo hazaza afite Eh, kumva ababaye buriya kubabara akenshi tubyumva nko kubabara k'umubiri inyuma ariko noneho hari umubabaro uba uri mu muntu donc akumva arababaye kwiyumvamo umubabaro sinzi niba abantu bumva uburemere bifite no kumva rero nta ejo hazaza nta cyizere kumva ariho atariho ubu hari uduteze amatwi ushobora kuba yibajije ati ariko se ushobora kureba umuntu urwaye indwara y'agahinda gakabije ukamumenya birashoboka nubwo gupimisha ijisho atari byiza ariko buriya agahinda gakabije ah, ni indwara twavuga ijyana n'imyitwarire rero umuntu mubana umunsi ku wundi birashobora kukwereka ko ubuzima bwe butameze neza cyangwa butagenda nk'ubw'abandi uhereye kuri bya bimenyetso bike navuze ukaba wavuga uti ariko uyu muntu ashobora kuba afite agahinda gakabije kubera ibimenyetso wahereyeho ariko nanone hari n'abandi bagira uburyo bigaragaza niba ndi bubyite nk'uburyo bwo kwirwanaho yagira mu bandi ah, ujya wumva abantu bavuga ko babaseka mbabaye akamwenyura byo kumwenyura kugira ngo yikure imbere y'abantu ariko ya marira akajya kuyaririra mu gitanda akayatura umusego we yagera ahiherereye noneho akaba uwo ari we rero hari n'abishora mu biyobyabwenge kuko nanywa ibiyobyabwenge biratuma ahindura mudu yari arimo umuntu we ubwe ku giti cye se ashobora kumenya niba arwaye indwara y'agahinda gakabije yego urakoze yabimenya umuntu buriya iyo atameze neza aba abyumva urwaye iyo ndwara uramugira inama ki buriya akenshi turwana no gukemura ibibazo by'ubuzima umuntu arwara malariya akivuza uzaba iyo umuntu afite umuriro arahangayika kumva akeneye kumenya ngo umuriro uraterwa n'iki reka mvuge mu magambo make yoroshye nubura ibitotsi iminsi ibiri itatu uryamye mu buriri bushashe wariye uzavuga uti ibi bintu ni ibimenyetso bigaragaza ko mu buzima bwanjye hari ikitagenda hari abajyanama b'ubuzima hari abagiye bahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma nubishobora ujye ku kigo nderabuzima ibigo nderabuzima byinshi byo mu Rwanda bitabita ku bahuye n'ibyo bibazo abo twita abapsikologe cyangwa bize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe yego kandi nanone hari n'izindi serivisi hari amakirinike yigenga ndetse no ku bitaro byose ushobora kuhasanga uwo muntu kandi ugezeho ukababwira iti jyewe ikibazo mfite ni ikijyanye n'imitekerereze bagusobanurira aho werekeza bakagufasha turi kugenda tugana ku musozo ariko iyo uganiriye n'urubyiruko barakubwira bati muri sosiyete iyo ugaragaje ko urwaye indwara y'agahinda gakabije abantu bagucira imanza kandi atari cyo wifuzaga inama kuri sosiyete I- inama nagira sosiyete nagira umuryango ni ukumva ko uburwayi bwo mu mutwe ni nk'ubundi burwayi buriya mu muco wacu no mu mico y'ahandi hari ibintu twumva ko ku bijyanye n'umuco kubivuga ni ibisanzwe reka dufate urugero Ah, iyo umuntu arwaye indwara reka mvuge ngo imenyerewe malariya yo baramubwira ati pole komera ihangane urakira rero hari indwara zimwe na zimwe sosiyete yagiye igira nk'aho ari indwara zitavuga uyirwaye agomba kwimenya agomba no kubiceceka kuko nabivuga biteye isoni abantu baratekereza iki ariko kuzanarebe iyo umuntu afite agahinda gakabije batangira kwibaza "Mm, ko afite ababyeyi agatewe n'iki ko arya afite ikihe kibazo ko afite akazi yarangije kaminuza arize afite ikihe kibazo nk'uko malariya nk'uko n'izindi ndwara zidatinya umuntu ufite ubushobozi nk'uko tubivuga n'indwara zo mu mutwe ah, indwara y'agahinda gakabije ndetse n'izindi ntago zitinya umuntu kubera icyiciro cy'ubudehe arimo kubera amashuri yize cyangwa kubera amafaranga afite kuri konti ikigero cyose waba urimo ushobora kuyirwara kubera za ngorane z'ubuzima duhura nazo umunsi ku wundi rero iyi nama nagira umuryango nyarwanda ni ukumva ko uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi nk'ubundi agahinda gakabije ni uburwayi nk'ubundi kandi buvurwa bugakira kandi bakanibuka ko uko umuntu agenda abihisha cyane uko umuntu agenda abura aho abivugira ahubwo bigenda bibyara ubundi burwayi bukomeye buriya ikibazo cy'indwara zo mu mutwe ni uko iyo umuntu atazivuje zigenda zinamutera uburwayi bw'umubiri tuzi busanzwe rero nkakangurira abantu kumva ababufite ndetse no kubafasha kugera kuri serivisi z'ubuzima ariko nanone n'abafite ibyo bibazo haba agahinda gakabije yaba umuhangayiko yaba ihungabana kumva ko afite uburenganzira bwo kuvuga ndetse no gushaka serivisi kuko ziraboneka ntabwo agomba kugisha inama ngo nivuze nk'uko twivuza ibindi nazo umuntu afite uburenganzira bwo kuzivuza no kugerageza gushaka umuntu ushobora kumwumva nabwira umwe ntamwumve abwira undi
reka kerere na mina tubashimire cyane dusobanukiwe ibimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije harimo nko kumva wihebye nta cyizere cy'ejo hazaza ndetse by'umwihariko tunamushimire n'inama tugiriye zadufasha ati ni byiza kwisuzuma wabona hari icyahindutse mu myitwarire yawe ukaba wakegera inzego zibishinzwe zikaba zagufasha yaba umujyanama w'ubuzima cyangwa se kwa muganga kuko naho haba hari umuganga wabigenewe rwose witeguye kugufasha ati kandi nka sosiyete dukwiriye guhindura imyumvire tukumva ko uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi nk'ubundi yego nibyo dukwiriye guhindura imyumvire yacu bakunzi b'ikiganiro ejo rero turi kugana ku musozo ariko nk'uko twabibabwiye uyu munsi murakurikirana ikinamico ngira nkugire agace ka gatatu reka tuyumve turagaruka nyuma
ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo iyumvira igice cya gatatu cy'ikinamico ngira nkugire duherukana rebeka yamaramaje avuga ko gusaba valentine imbabazi z'uko yamuciriye ikaye bitamurimo ariko kandi avuga ko agiye kubitekerezaho mupenzi nawe afite igitekerezo cyo guhindura imyumvire y'amakimbirane ari mu rubyiruko rw'iwabo ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ese urupapuro rw'amanota bararubonye valentine oya sharuga barayaberetse se cyane rwose cyane twese ejo mbona wowe narese muze mufata note mpita ngufatira urwawe urakoze sha cyakora ari simana izamuha umugisha pe Mm.
nanjye sinzabura icyo mukorera nkamwitura kuko yamfashije cyane uzi ko twari tuzirangije we Mm.
yaremeye shataha bwije cyakora byigira umutima mwiza se nka bagenzi be pe cyane pe Mm.
babara umbwire se we Mm.
nagize amanota angahe aha niba hari tesite ntizeye niriya pe umara warabitsinze da Ahira.
ahubwo byarantunguye n'ukuntu nari nzi ko bigukubita kubera umutima mubi rebeka yari yaguteye n'ubundi nari mbabaye byahatari nuko nyine nakuze mama anyigisha kutihorera ariko ibyo ni ibiki mbwira valentine n'ukuri nuko atari njye yabikoreye ngo urebe ukuntu mucagaguriraho imyenda oya sharuga Mhm.
ntawe ugira uko undagiza aha kuko dukomeje gutyo uko umuntu agukoreye ikibi ukamwishyura twazahura mu makimbirane adashira Aha.
ugasanga no mu ishuri ntidutsinda kubera guhora duhugijwe no gutekereza ibibi twakorana ngo twihimure ibyo ni ibyawe valentine oya sha jyahe mu rugo barambwiye ngo nibaze nta kimbabwira ngo mugenzi wanjye wo mu nkambi yankoreye iki n'iki oya kuko uzankorera mu ijisho nanjye nzarimukoremo da ibaze n'ukuri ubwo se ntacyo wumvamo hmm?
none se iherezo rikaba irihe bwa Mhm.
erega ntabwo ibyo ababyeyi bacu batubwiye byose ari ngombwa kubikurikiza tugomba kuyungurura nk'abantu bari gukura tugaharanira gukemura amakimbirane mu mahoro
nasuzugura umubyeyi wambye ashaka amerika ahubwo mbaze icyo ndi gupanga gukorera rebeka kugira ngo nguhorere urapanga iki ruga
ariko ubwa mpayofu nkajya kwisongera ubugari kubona umukobwa wanjye ari hafi kuva ku ishuri jiliberi uyu muko utumva ara cyangwa nzamukwiba umukumuku iki ko umukobwa we dusigaye dushwana buri munsi da ahubwo nareba nabi nzabivamo nishakira abandi duhuje amateka we mbona ntazi ibyo atangiye kwigira Eh, nyabusa nivugiraga ariko uguze ukuntu dufatiye runini Hmm, buriya se Eh, iki kinyamakuru ndeba hasi noneho kiravuga ku biki jiliberi Hmm.
ko ari wowe tumenyereye uduha ku makuru mashya
reka byambabaje mpita ndekera kugisoma da. Hmm. baravugamo ukuntu abatuye mu nkambi bakomeje kwiyahura kubera ngo ikibazo cy'agahinda gakabihera Hmm. ngo bamwe bariheza bakanga no kujya gusaba ibiraka mu gace ka cyanzige Mm.
bigatuma batabasha kwikura mu bukene
ni ibintu ntunguye ubu se kuva nakwinjira muri rya shyirahamwe ryacu ry'abagore nungutse iki Hmm.
uriya mugore ngo ni perezidante wacu agafaranga kose kinjiye ntiyimirira
ahubwo se utangaho umusanzu wawe ryari ariko akenshi uba wibereye hano dona cyangwa muri ba bagore b'inshuti zawe ndawutanga da babona ni nacyo bakuze z'abariya ni abagome
ndakamenyesha inyuma y'urugi sinshaka kumuvugishayo kabura ubugingo
nizere ko ntabarogoye mwiriwe mwiriwe ko watinze kundanguza se karisa habuze gato ngo bimwe mu byo wari kundanguza bishire gusa urumva natinze cyangwa nzigiye ngaho ngwino umfashe tubikure mu modoka ndihuta cyakora agafaranga k'umugore wo muri cyanzige karakuyobotse karisa uzi ndumaze kugiraho iki nako ni nyakubahwa ayo magambo muyakura cyakora umubare wawize neza kabisa kwiyemeza kujya kurongora umunyacyanzige kugira ngo ureke kubaho nk'umuntu umuhatari avesha wimbwira amagambo nk'ayo jiribe nditunze mfatanya n'umugore wanjye guhahira urugo ntabwo ari we ntunga
inaha twese niko tubizi niyo nkita imenya iyo nkuru ubundi se ko bifitiye imitungo n'amasambu ariko ubuzwa n'iki kuyikurikirana ko wowe wari impunzi mubura amagambo iyawe wayitaye iwanyu
nawe uzashake dore bagira abakobwa beza aha data se nashake cyanze ujye mu nzira
nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo rero naha tugisoreje reka dushimire mwebwe twabanye mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe roje n'igena yari ahagarariye iki kiganiro naho njyewe nari anisabine umukunzi ndetse na mugenzi wanjye christine uyisabye ibihe byiza ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo mwakoze mwebwe mwateze amatwi igice ca mbere c'ibiganiro mwariko mushikirizwa na joe diane ninahazwe yakoze na diodone cubahiro yavyegeranije akaba yadufashije n'ibindi vyose vyari bijanye n'ubuhinga bw'ivyuma twe nawe turaye turabikebanura ariko ntitubasize mwenyene mu tubasigaraniye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo